muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi ibiganiro nk'uko rero musanzwe mubimenyereye bishimikira ku makuru yo mu karere muri kumwe nanje mfite niyo ngabo na oriyani itanga ishaka kaze mu biganiro by'iradiyo ijwi rya amerika
ubu rero amatora yaheze ibyo kudutora cyangwa kutadutora byarangiranye n'itariki ya mirongo ibiri na rimwe mu kakaro ubu ni igihe gishasha cyo gukorera igihugu cyacu twese turi hamwe
uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkuru nziza mu ijambo yashikirije abanyagihugu iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi duhere ku makuru yerekeye uburundi inyuma rero y'uko perezida w'uburundi petero nkurunziza ashizeho leta nshasha agashikiriza n'ijambo abanyagihugu uno munsi abatavuga rumwe nawe bagize ico nabo bashikiriza harimwo leona nyangoma ayoboye inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro amasezerano y'arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu cy'u Burundi mu mfunyafunyo senared nyangoma yiyamirije ubwa nyuma y'ibyo avuga ko ariho nyangwa ry'amasezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro bikorwa na petero nkurunziza avuga ko abarundi eka n'amakungu bahanze amaso urunani ko rayiruvutse senared amenyesha ko bose biteze ko rubabera urumuri rwo kubavana mu mwijima intwaro iri mu burundi bamajijemwo imyaka cumi yose nyangoma avuga ko urunani senared ruje hageze avuga ko urunani senared ruje mu gihe abarundi barushe bariko barabura ababo umunsi ku munsi bariko barangara basiga ibyabo n'amatongo yabo bariko baricwa nabo bakijije Leona Nyangoma avuga ko urunana yoboye Senared gwumva amarira y'abarundi gwumva ububabare bwa bene gihugu baturubitswe n'intwaro y'agacinyizo ya nkuru nziza avuga ko urunani Senared ruje ariyo nyishu y'amahoro ahanze uburundi n'abarundi Leona Nyangoma avuga ko uyu munsi ariko bariko basezerera ikiringo cya nyuma cya petero nkuru nziza amenyesha ko bashaka gusubira gusubira gushikiriza abarundi n'amakungu aho runani senared ruhagaze ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza amenyesha ko ku bwabo nkuru nziza ataburenganzira na bumwe agifise bwo gutwara uburundi mu kiringo kigira gatatu ko kubera biteye kubiri n'amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro atangaza ko kuri uyu munsi igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuva isaha umunani nkuru nziza zoba arangije ikiringo ciwe co kurongora uburundi n'abarundi rero nta nyangoma avuga ko n'iyo nkuru nziza yaguma ku butegetsi abanyagihugu bose cane cane bari inyuma ya senared bazomufata nk'umugumutsi umugararije atangaza ko senared imusaba mu masaha asigaje ko aho kurahirira gushira umuzigo ku banyagihugu n'igihugu ahubwo yarahirira gusezera neza ubutegetsi ngo ivyo navyo nta kundi yobigira atari ukwemera ataguhimanga guhiga imanga kugirana ibiganiro bijana uburundi ku iterambere abarundi bose biciye ku biciye ku baserukira ababaserukira nka Senare Leonanya Ngoma amenyesha ko muri ivyo biganiro bazomufasha gukinjura akiri mwiza agende mu mahoro aharonke inyungu n'abandi baronkera inyungu mu ncamake nyangoma avuga ko ingingo nyamukuru z'ivyo biganiro ari izikurikira kumvikana ingene nkuru ziza yosezeregwa ku neza yiwe n'iy'abarundi kumvikana ingene boshinga inzego mfatakibanza n'imirimo nyamukuru yazo
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc perezida wa sudani y'epfo salva kiir yashize urukumu ku masezerano y'umwumvikano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi mirongo ibiri iba hagati ya leta n'abaroberi bayobowe n'icegera ciwe mu birori byo gupfundika ayo masezerano byabereye ku mugwa mukuru wa juba perezida kiir yavuze ko afise amakenga yerekeye ibiri muri ayo masezerano yashize ko urukumu mu majambo yiwe yavuze ati aya masezerano y'amahoro turiko turafundika uno munsi afisemo ibintu byinshi tudategerezwa kwemera yongera avuga ati ayo makenga ahari n'iyirengagizwa ntibizoba biri mu nyungu y'amahoro arama ejo ku munsi wa kabiri akanama ka onu kajejwe umutekano kari karagabishije ko kazoha ibihano igihugu cya sudani y'epfo ni perezida salva kiir adashize urukumu kuri ayo masezerano radiyo ijwi rya amerika i washington dc perezida w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad yidoga ku kwisuka kw'abanyamahanga mu ngwano imaze imyaka ine mu gihugu ciwe yatangaje ko atazorekurira abanyamahanga kuza gukurikirana amatora ayo ariyo yose azoba muri kazoza amenyesha ko ivyo ari ukurenga ku bwigenge bw'igihugu ca Syria ivyo perezida wa Syria Bashar al-Assad yabitangaje mu kiganiro cashikirijwe jo ku munsi wa kabiri kuri televiziyo Al Manar y'umugwi w'abagwanyi Hezbollah perezida Assad yatangaje kandi ko inyishu ku ngwano iri mu gihugu ca Syria izoboneka igihe ibihugu vyo mu mahanga bizohagarika ivyabona ko ari utwigoro two kugeramira leta yiwe avuga ko igihe ibihugu vyo mu mahanga bizohagarika gufasha iterabwoba gw'ico gihe bazovuga ko bashitse ku ntambwe ya nyuma yo gutorera inyishu ingwano iri muri Syria abategetsi b'igihugu ca Syria kenshi bakoresha ijambo iterabwoba bashaka kuvuga uwo ari we wese arwanya leta ya Syria harimwo abagwanya ubutegetsi bwa leta akamo k'amakungu ko guhagarika ingwano muri Syria no gushiraho leta mfata kibanza itegura amatora mashasha gushika ubu ntivyashoboye guhagarika ingwano imaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe perezida Assad yaranebwe kandi leta zunze ubumwe za Amerika zafashije abagwanya ubutegetsi bw'igihugu mu kuvuga ko abayobozi ba Amerika badashobora kwizigirwa yamara yarahayagije igihugu c'Uburusiya n'utwigoro tw'ico gihugu tubandanya tugusubira kunagura umugambi w'amahoro umaze igihe warahagaze kuri uno munsi wa gatatu umuntu yitwaje inkoho yarashe abakozi b'ikinyamakuru cy'abanyamerika aho bariko barashikiriza amakuru yariko araba muri uwo mwanya nyene kuri televiziyo agandaguramwo babiri uwo muntu yagize ico umuntu yagize ico gitero yari yambaye impuzu zirabura aregera aho bari abo bamenyesha makuru bari bari ararasa umumenyesha makuru n'uwo bikorana afata amasanamu aho bariko barabaza ibibazo umukenyezi mu gisagara ca Roanoke muri leta ya Virginia shani ya televiziyo WDBG abo bamenyeshamakuru bakorera yavuze ko abo bakozi bayo babiri baciye bacikana uwo mukenyezi asanzwe ari umugwizatunga muri ako gace bariko baramubarizamwo ibibazo wewe yakomeretse polisi iriko irahagari irarondera uwo mugizi wa nabi baciye bavuga ko bakeka ko ashobora kuba yakorera iryo shirahamwe WBDG igisagara ca Roanoke kiri ku kilometero amajana atatu na mirongo indwi na bitanu uvuye hano i Washington DC
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere duhere ku makuru yo mu burundi mu burundi umukuru w'igihugu petero nkurunziza yashikirije ijambo abanyagihugu inyuma y'aho hashingiwe leta nshasha aho yamenyesheje ko bagiye guhuza amategeko ariho n'ibihe uburundi bugezemwo bisunze bwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha mugenzi wacu utabita mukamusoni n'ivyo adushikiriza perezida nkurunziza yashimiye abarundi bamutoye aca basaba gushigikira inzego bitoreye barundi barundi kazi inshuti z'uburundi ubu rero amatora yaheze ivyo kudutora canke kutadutora byarangiranye n'itariki ya mirongo ibiri na rimwe mu kakaro ubu ni igihe gishasha co gukorera igihugu cacu twese turi hamwe gushigikira inzego twatoye no kurangura imigambi mwadutoreye muri iryo jambo yashikirije abarundi kuri wa gatatu nkurunziza yamenyesheje abarundi ko bagiye kugwiza inyigisho za gisirikare gisirikare na cane cane kugwaruka gwa kaminuza service civique obligatoire mu gifaransa kugira ngo abarundi bose bafashe mu guharanira amahoro n'umutekano na cane cane mu kugwanya utugwi duhungabanya umutekano mu gisagara ca Bujumbura nk'uko mubizi umutekano niyo nkingi ya vyose tuzoronsa amakomite y'umutekano inyigisho ziyafasha gukorera neza muri ya manyabune guhera ubu kugwaruka ruzoronka inyigisho n'ubuhinga fatiro zo gukunda igihugu ivyo twita service civique obligatoire cyane cyane ku banyeshuri bo muri za kaminuza ayo makomite y'umutekano asabwa gukora ijoro murango kugira ngo utugwi twose tuyadukiza tugenzwa n'ubwicanyi no guhungabanya umutekano dusamburwe mu buryo mu kiringo kitarenze amezi abiri gusa tuzoba twatujijwe na cyane cyane mu gisagara cya bujumbura tukaba duhamagariye abanyagihugu bose kubira hasi rimwe gukora n'abajeje umutekano kugira igihangiro turishikeko Petero Nkurunziza yamenyesheje kandi ko bagiye kubahiriza amategeko mu kazi no mu buzima bwa misi yose bw'igihugu hisunzwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha kugira amaro n'umutekano n'ubutungane bibandanye bisasagara mu gihugu cose tuzobandanya gutunganya urwego rw'ubutungane tuzobandanya kandi guhuza amategeko ariho n'ibihe tugezemwo twubahirize ibitigiri vy'ubwoko mu buzi bwose twisunze ibwirizwa shingiro amasezerano yarusha nayo wagarika intambara burundu mu ntumbero yo gutsimbataza disipline mu nzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano tuzosaba abize amategeko badufashe bibaye ngombwa guhinyanyurwa igitabo mpanabyaha baturabire igihano gikwiriye abari muri izo nzego bazofatwa n'amakosa yo kwica bakoresheje ibigwanisho bizwi ko bigenewe gukingira abenegihugu ivyo biruko mu gihe abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani senarede bo bamenyesha ko kuva kuri uyu wa kane uburundi ata mukuru w'igihugu buzoba bufise kuko hisunzwe amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro nkuru nziza ikiringo ciwe caraheze Jeremy Minani nimwe mu bagize inzego za Senared tugiye guhasaba amakungu yose yo leta ayanke hama amaguru masha turicara turaba ukuntu uburundi kuva ejo butazababwira umukuru w'igihugu butazababwira leta bwoyoborwa biciye mu mategeko ni ukugerageza kumvisha uwo mugabo peteri nkuru nziza yahora atwara uburundi ashaka kwihagira ikindi kiringo cya gatatu ko yoza tukicara hamwe tukaganira tugashyiraho inzego mfatakibanza abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibujumbura bavuga ko mu gihe perezida nkuru nziza yokwanka kuganira bazomukuraho bakoresheje inguvu ibyo ashobora kutabyemera kuko nicyo cyamuranze kuva ino- ino- zino ngorane zitangura ni yabyanka agashima gukoresha wa mugwi wiwe witwaje ibigwanisho ashaka kwigarurira ubutegetsi ku nguvu tuzoheza rero dushyireho leta twebwe nyine mfata kibanza twishyiriyeho twebwe nyine ku ruhande rwacu turi abarundi tu- n'abakungu tubasabe bayemere bayubahiye bayigamburukire hanyuma noneho petero nkunze niyabandanya ah, agagaza akabandanya tuzoheza dukoresha inguvu tumukure uwo ajejwe igisata co kumenyesha amakuru mu runani Senared avuga ko bazoganira na nkuru nziza nabo bari kumwe ariko ntibazoganira na nkuru nziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'userukira abarundi iki kibazo cy'uburundi byo biba byiza giki- gikemuwe giciye mu mwumvikano dushaka rero tumenye twumvishe uwo mugabo ashaka kwigarurira ubutegetsi ku nguvu ko yoza tukicara hamwe leta izojaho ikajaho ivuye mu mwumvikano ariko nashaka babwire yuko tutazoganira na nkuru nziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'umuntu aserukira abarundi niyo leta yari yashyizeho leta ni ukwita leta mm, y'agahotoro leta ihiritse ubutegetsi tuzoganira nabo tutemera ko ari leta ahubwo dufata ko ari umugwi washatse guhirika ubutegetsi kugira tuwugondoze ko iyo ngingo wafashe ari ingingo igayitse idashoboka ari inzira irashika ngaha muri iki gihugu abarundi benshi rero ubu bari mu mayira abiri biteze ibizoba kuri uyu wa kane mu gihe bamwe bashinga leta abandi bikavugwa ko bashinga iyindi mu mahanga bamwe bakibaza ko hagiye kuba intambara kubera izo mpande zibiri zitumvikana abandi bati imana rugira vyose izokingira uburundi n'abarundi ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika urakoze cyane tabita mukamusoni kuri iyo nkuru tukiri mu burundi mu gihe haraye hashinzwe leta nshasha ijwi rya amerika ryashatse kumenya icyo abanyagihugu biteze biteze kuri leta nshasha fidelite yishatse yavuganye n'abanyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura
tagenda neza ni uko hari ubukene mu banyagihugu ukumva ngo umuntu yafashwe ntusubire kumubona ibyo byose bigatera umutima uhagaze ubu byifasa nabi cyane umuntu naronka n'akazi umuntu akajya neza kuza wumva hariya bise umuntu utazi icyo bamuhoye ubu turiko turadana tudandaza neza abantu bose baragiye ngaha mu burundi na vrema dufise umutekano mwiza umutekano u- umeze nabi ni muke cane je novuga nko kuze ndasima kweri je ntacyo no kwidoga ku bwanjye ntacu ndaziteze ko kubera ko iyo ata amategeko yubahirijwe nta n'ico nazitega cyo gituma ata byizigiro ndazifise ntayo mbona ata amategeko nta mahoro jewe iyo leta ntaco ndayitezeko nico gituma mu batayemera ndimwo kubera twari twiteze nyene yuko ikiringo ciwe kihera ariko urumva nticaheze yanarahiye ikiringo ciwe kitarahera sinzi ko yoba yarikubise kudeta bakwiye gutora amatora amashasha kubera iyo abantu bahereye bavyiyamiriza bakavuga ati ibintu bikwiye kugenda uko bikaja mu biganiro je sima intwaro nziza none ko abantu baribo bamwitoreye nibo bamwihereye n'ubundi n'ubwa mbere ba- nibo bamwihereye n'ubu nibo bamuhaye tureke kwidoga rero twemere nyene dutware nyene neza mu by'ukuri umukuru w'igihugu niwe twarabira ko byose niwe twarabira ko akarorero keza hanyuma rero ubu ni ukuvuga amategeko ahari ahari kugira yubahirize bose iyo umukuru w'igihugu rero ahonyanze ibwirizwa risumba ayandi yose ariyo constitution numva ko umunyagihugu mutoyi azohonyanga yahambije kuko nta nta kindi kintu tubona ashobora gisigaye kuko ubu hageze ko eh, kw'inama n'ingingo vyanse ubu hageze ko akaruta kandi ntuku kazoka- kazokamira nta kundi mutiwe ntaho turiko turaja ntaho tuja nta vyizigiro ibi leta leta leta ishizweho n'umuntu n'umuntu atubahirije amategeko sizoza kubahiriza amategeko
ubu nifuza yuko umuntu yokwishyira akizana ibintu bigahinduka aho hari abatemera iyo leta bibaye ngombwa n'amatora agasubirwamwo yemewe na bose ahu- ahurikiyemo na bose impunzi zigahunguka zikaza zigatora abitoza bahunze bakaza bakitoza uwutsinze umuntu agashyiraho intayo ishize bikagenda neza twifuza amahoro y'abarundi uvuga ko habaho ukubahiriza amategeko mu gihugu uvuga hakabaho ukubaha ibiringo byemewe n'ibwirizwa shingiro gutyo abarundi tukagira amahoro twifuza amahoro n'umutekano abantu haca umuntu na kimwe yobasaba kuko ni nk'ubusuma urabona barahiye hakaba umengo ubuzima bwose bwahagaraye mu mabarabara ibikorwa bigahagarara ikiringo kitarahera umuntu agaca agen- ni nk'ubusuma naco umuntu yovuga ngo yobasaba ni nka bya bindi nyine twe dusaba gusa ko bamatora urikiye muri bose kugira umuntu aronke duke atujyane amahoro n'umutekano yiryamire neza abyuke byiza atanu yirirwa arumva ngo ahiswe abantu twe twasaka amahoro n'umutekano gusa dushaka amatora ateguwe neza kandi turashaka kubahiriza amasezerano y'iyarusha kuko iyo ikintu mwasezeranye n'abantu mutegerezwa kugishitsa tuba twifuza ko baduha amahoro atuvire baducire ku wundi basi niko tuyifuza areke areke kurahira ibintu babireke kabisa asigire abandi twebwe turasima dubonye abantu bodutwara neza nta ngorane twebwe dusaka amahoro n'iterambere yego abantu badutwaye neza nta ngorane
tuve mu burundi tuje mu rwanda igikorwa cyo kuhagira abanyagihugu bo mu karere ka gicumbi ahabona bagirizwa kugira umwanda ntikivugwa rumwe hamwe hahas- abasa- aba- abas- basanga igikorwa ubwaco ari ciza ku vyerekeye kugira isuku n'abasanga bidakwiye kuhagira abana n'abasaza ahabona Eric bagira ubusa yanyarukiye igicumbi mu buraruko bw'u Rwanda aganira n'abuhagi- n'aba- n'abuhagirizi- n'abuhagiriwe ndetse n'abandi banyarwanda Eric bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru
mu mpera z'icyumweru gishize nibwo abayobora gicumbi bongeye kubura gahunda yo gutangira abagenda muri uwo mujyi bafite umwanda bukabajyana mu kivunge kubuhagira abayobora ku karere bavuga ko iyi gahunda igamije gukangurira abaturage kugira isuku ni gahunda yaranzwemo ibiganiro bigamije kuhagira abatari bake bakabyumva baseta ibirenge ariko birangira ikigamijwe kigezweho mbere yo kuberekeza mu bwiyuhagiro buri mu cyumba cy'inama y'akarere madame Therese Mujawamari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yabanje gutanga amabwiriza kubo yitaga abanyamwanda muraduha amazina mukurikije imirenge muhagarare mukurikije imirenge yanyu amafoto yanyu turayashaka tuyohereze ku buyobozi baya- bayamanike ahantu abanyamwanda bo mu murenge ku buryo abantu bose bazajya bazi no ku kagari bazajya ngo dore naka ifoto ye n'umwanda we hanyuma nugaragaza isuku nawe uzaza kugaragara uti ariko nimunkurireho ifoto yanjye dore nagize isuku
bamwe mu buhagiriwe mu ruhame batubwiye ko abantu babiri mu basaga mirongo ine aribo buhagiranye bambaye ubusa buri buri abandi ngo basiritanaga umwe ku wundi ku bihimba umwe mu buhagiranye bambaye ubusa turindira umutekano we na bagenzi be bafite ipfunwe ryo gusubira mu byababayeho ariko bakavuga ko isuku ubwayo ari ingenzi imbere y'imana navuyeyo namwaye kandi ndi umusaza cyanteye isoni kubera ndi umusaza wenda ndi umusore bakampemukira ndi um- ndu- ndi umusore bazi naho byaramwajije byaramwajije rwose wenda ndi umusore ukuvuga ngo aho utaha wabaye igicibwa se N- nimpa mu baranserereje cyane ni ukuvuga ngo ntabwo uzongera kugira umwanda rero niba nkumva ntabwo nzawugira rwose bo nibarebe uko bazangenza ngewe gusa abanyagicumbi n'abanyarwanda muri rusange bakiriye iki gikorwa mu buryo butandukanye umuntu iyo afite umwanda bakamuhajyana nta kibazo cyaba kirimo kubera ko hari abantu ubona ukabona muno mu myenda harimo ibintu by'imikara muno mu izosi ukumva byaba iby'ukuri n'umusatsi waramubirindukiyeho bawumwogoshesheje nje byaranshimishije bambe umwanda ntabwo ukwiye mu bantu ni ukugira ngo umwanda uveho kujya kuhagirana umugabo akuhagira undi mugabo nta kibazo kiba kirimo kuko ari umwanda bagombaga kubanza bakabigisha noneho babona batabikoze noneho bakabona bagafata abantu kuyora kuriya ntabwo nava wenda ko ari amahano ariko nanone ntabwo bagomba kuyora abantu kuriya ntabwo biba ari byiza ibyo bintu birenda kuba se abantu mirongo itatu abantu batuye ari batanu icyo gikorwa ko baba bakibonye ni isuku muri rusange isuku yo kubagirwa n'abantu mirongo itatu birarenze cyane ahubwo bagomba kwisubiraho bijya biteye isoni umwe yakaraba ukundi agakaraba umubyeyi yakaraba umwana amureba yawe byaba ari ibintu bibabaje cyane byaba biteye agahinda ntabwo byaba byiza kugira ngo urebe umusaza ukubyaye nawe uri umwana we mu byo kunamba bose kwibagira ntabwo byaba biteye isoni iyi gahunda itaravuzweho rumwe mu gihugu hose yakurikiwe n'amafoto yahise acaracara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu buhagirana bambaye ubusa inkuru bakimomo iryo ku burenganzira bwa muntu bwahonyowe igicumbi ni amafoto magingo yumvikana nk'ahangayikishije ubuyobozi bw'akarere ka gicumbi kandi ngo bishobora kuzarangirira mu nkiko nihagaragara uwayakwirakwije bwana alexandre mvuye kuri uyobora ku karere yabitangarije abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ntabwo bigeze bakarabiriza umuntu mu ruhame ngo bamuvanemo imyenda ahubwo bamutwaraga mu bwuhagiriro bwabugenewe burimo isabune akaraba irimo imyenda agasume yihanaguza hanyuma abandi ahubwo bashatse gupfobya icyo gikorwa bafata amafoto yo mu bindi bihugu kugira ngo mwabonye uriya wari wambaye ubusa twaje gukurikirana binatuvunnye kugira ngo tumenye aho ifoto yaturutse dusanga ifoto ni iyaturutse muri kenya dusanga abantu barimo kumwuhagira baravuga igiswahire abanyagicumbi ntibavuga igiswahire ibyo byose twarabikurikiranye ahubwo ku buryo ubu turimo gukurikirana ngo tumenye uwakoze biriya ni umwanzi wa gicumbi ni ukurwanya ubuyobozi bwa gicumbi kugira ngo nitumara kumubona neza tumenye uwafashe ariya mafoto yo mu bindi bihugu akayitirira akarere tuzasaba n'abanyamategeko bacu bamukurikirane bamurege gahunda nk'iyo kuhagirira mu ruhame abagaragara nk'abanyamwanda si nshya mu karere ka gicumbi abayinenga basanga ikibanza ari ukwegera abaturage iwabo mu byaro bakabakangurira isuku aho kubogereza mu ruhame kandi ko kuhagira umuntu agahita asubira mu myambaro yanduye nabyo bitanoze ariko bagira ubusa ijwi rya amerika igicumbi mu majyaruguru y'u rwanda
mu rwanda kandi inyuma yaho abacuruzi bakorera mu isoko ya kabeza mu karere ka kicukiro babujijwe gucuruza n'ikigo cy'amatagisi n'amakori nk'uko nyine nyirisoko hari amatagisi atishyuye rwanda Revenue Authority mu mfunyafunyo rra abo bacuruzi bo bavuga ko ari ukubahohotera kuko atamwenda atamwenda bafitiye leta ibindi kuri inkuru twumvirize asumutakaboye
nk'ubu ndanguje ibihumbi mirongo cyenda byanjye none ibihumbi mirongo cyenda byanjye bigiye guhomberamo mu isoko bakingure basi dufate ibintu byacu tubitembereze ku gasozi ariko amafaranga yacu tumaze kuranguza ayo guhomba kuko baba barabitubwiye mbere twebwe dufitemo ibintu bipfa niba wenda nibaduhe nk'iminsi ibiri cyangwa umwe tubicuruze ibisigaramo wenda tunabisohore tuzi neza yuko isoko rigomba kugira gute rigomba gufungwa twari twazindutse ngubu twaraye ijoro twabyutse saa cyenda ducuruza amashaza ducuruza inyama ziri kubora turishyuza nde inyanya zapfuye iri ni ihohoterwa rikorerwa abaturage kuko batatubwiye kare ngo tubireke tureke kurangura aba ni abaturage bakorera mu isoko rya kabeza nyuma yaho babujijwe kwinjira mu isoko ngo batangire gucuruza ku miryango y'iryo soko hari ingufuri zashyizweho n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro nk'uko byumvikana mu majwi y'aba baturage akababaro kari kenshi ndetse hari n'abavugaga ko bagomba no kujya ku bayobozi bakuru bakabarenganura ku ruhande rw'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro komiseri ushinzwe imisoro y'imbere mu gihugu kayigihabi ya mbere mab yabwiye ijwi rya amerika ko iki gikorwa cyo kwishyuza ababereyemo imyenda ya leta bakimazemo iminsi akomeza avuga ko abacuruzi bavuga ko bahombejwe no gufungira isoko bakwishyuza nyiri iri soko nyiri isoko rero niwe udufitiye ikirarane niwe dukorana nawe umunsi ku wundi ni nawe twishyuza ntabwo twishyuza abari mu isoko abari mu isoko niwe ugirana amasezerano nabo nyiri isoko rero twagize igihe cyo kumumenyesha mu nyandiko yabonye umwanya uhagije yo kuba yabwira abantu bari muri mu isoko kugira ngo bitegure bakuremo ibintu byabo ubwo abafite nk'ibintu birabahombera birabahombera icyo gihombo bazakishyuze nyiri isoko iki gikorwa cyo gufunga isoko cyamaze amasaha arenga atanu nyuma y'uko abaturage bakomeje gutakambira abayobozi babo ubuyobozi bw'akarere ka kicukiro bumaze kumvikana n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro bwafashe icyemezo cyo gufungurira aba baturage abacururiza mu isoko rya kabeza bavuga ko nubwo bahombye cyane cyane abacuruza ibintu byangirika vuba ariko bashimira cyane ubuyobozi bwabo bwabatabaye amazi atararenga inkombe nari mbabaye agahinda nari mfite ariko n'ubu ngubu ndacyagafite kubera ko eh, byumye ariko nta kibazo kugera kuva kuva mu gitondo saa kumi n'ebyiri tukinjira mu isoko saa sita ibintu biba byangiritse biba byangiritse reba pavuro zahonze ibinyanya biba- biba byamenetse abatazi ibitoki biba byahiye cyane hajemo umuriro turashima imana yadukuye ku muhanda ubu ngubu nta kibazo dufite mwari mwanze kuhava ntabwo twari kuhava twari kuharara paka haje umubyeyi ni uw'akare- ni uw'akarere harya ni uw- ni uw'akarere arakabyara mana yaje turamukurikira turamuririra abona aba- ababyeyi amarira bafite aravuga ati ngaho mwinjire inyanya nari naziranguye ibihumbi cumi na kimwe ariko urabona ko nyine ubu ngubu ntayo ndi bugaruzemo nahombye kuva mu gitondo twahagumye badukinguriye saa sita zibiri n'iminota itanu imboga zahombye intoryi ab'imbuto ab'amashaza babuze abayagura mbega buri kimwe cyose ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko cyishyuza ibirarane bingana na miliyari mirongo itandatu n'ebyiri iki kigo kikavuga ko aya mafaranga kizayakurikirana kugeza cyagejeje mu isanduku ya leta rwanda revenu ivuga ko izifashisha inzira zose zaba izo gufungira abayibereyemo imyenda kubanyuza mu binyamakuru binyuranye bagashyirwa ku karubanda ngo ibi byose n'ibyanga abayibereyemo imyenda bagakomeza kwinangira rwanda revenu ivuga ko izateza imitungo yabo cyamunara asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nyakubahwa ndasabye ijambo ndasabye ijambo hora numa va ngaho ndasabye ijambo erega ndafite icyo mvuga oya nta jambo ngaho weza ugira uvuge turabizi nta byubaka uvuga none si muri demokarasi amunyima ijambo sindi umunyapolitike ninde yakubwiye ngo abanyapolitike mwese mutereza kuvuga abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufite muri demokarasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha eh none demokarasi ni akajagari ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse ari ibyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mwubake dusambure murahirahira tuzobereka ingeri intama yambagwa uturusha abanywanyi muhaguruke duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
yemwe ga yewe ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwa bantu mwe. oya ni ukuri demokarasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhana ijambo muvugane umutima mu nda muvuge ibyubaka igihugu ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
mbere ko dusezerana incamake y'amakuru twabashikirije ku byerekeye Burundi inyuma y'uko perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ashizeho leta nshasha agashikiriza ijambo abanyagihugu uno munsi abatavuga rumwe na leta nabo bagize icyo bavuga muri bo Leona Nyangoma ayoboye inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro amasezerano y'arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu cy'u Burundi mu mfunyafunyo Senared yiyamirije ubwa nyuma ibyo avuga ko ariho nyangwa ry'amasezerano y'arusha n'ibwirizwa n'ibwirizwa nshingiro bikorwa na Petero Nkurunziza perezida wa sudani y'epfo salva kiir yashyize urukumu ku masezerano y'umwumvikano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi mirongo ibiri aba intambara iba hagati ya leta yiwe n'abaroberi bayobowe n'icegera ciwe mu biro- mu birori vyo gupfundika ayo masezerano vyabereye ku mugwa mukuru wa juba perezida kiir yavuze ko afise amakenga yerekeye ibiri muri ayo masezerano yashize ku rukumu kuri uno munsi Perezida wa Syria Bashar al-Assad yidoga ku kwisuka kw'abanyamahanga mu ngwano imaze imyaka ine mu gihugu ciwe yatangaje ko atazorekurira abanyamahanga kuza kwi- eh, gukurikirana amatora ayo ari yo yose mu gihugu nshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro vyacu ibiganiro vyo muri uyu mwanya aha niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe nanje videni yo ngabo na oriane itanga ishaka turabashimiye cyane ko namwaduteze amatwi mugira umugoroba mwiza naho butaha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.